Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri efemu mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efemu mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda yumvikana kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika abaje mu burundi bariyumvira n'amatwi yabo bakibonera n'amaso yabo buryo bakamenya ukuri ku bikorwa mu burundi n'ibivugwa mu burundi bakaronka inkuru z'imvaho uwo ni perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi atangaza ko igihugu cye kigiye kwihutira gushyira mu bikorwa imigambi na gahunda by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba byari mu mihango yo gutangiza icyumweru cyahariwe imyaka icumi u Burundi bwinjiye muri uwo muryango reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na rosine munezero
urakoze di mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyaheraho muri leta muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho buramatari w'intara ya kivuye mu buraruko intara isanzwe irangwamo umutekano muke yagabishije kuri uyu wa gatatu igisirikare cya leta ku bijyanye n'ibitero by'abarwanyi bitera byiyongera julien paruku avuga ko ivyo ari intango y'ingwano nshasha mu buseruko bwa kongo yagabishije cane cane ibiro bikuru vya gisirikare kugira bishimikire bwa vuba ku buryo bwo guhangana n'ivyo bitero avuga ko vyibonekeza ko intambara ishobora gusubira kwaduka mu misi iri imbere paruku yavuze ko ibi bitero biguma biba mu karere ka beni birengeye ubushobozi bw'abikekwa kuba ari abamayimayi yatangaje kandi ko hashobora kuba hari abantu bataramenyekana bariko barafasha abarwanyi muri ivyo bitero perezida donald trump wa leta zunze za amerika na perezida vladimir putin w'uburusiya batekanya kuzohurira mu nama y'umurwi g20 izobera mu budagi mu kwezi kuza kwindwi mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru kuri wa gatatu sergei lavrov umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu yatangaje ko yibaza ko abo bategetsi uko ari babiri bazobonana narijya ngo bazoba bari mu gisagara mu gisagara kimwe no mu nyubakwa imwe rizoba ribaye irya mbere abategetsi babonana amaso mu yandi kuva perezida trump atanguye amabanga yo kuyobora igihugu ni mu gihe perezida putine yari amaze gutangaza hari mu kwezi kwa gatatu ko yiteguye kubonana na mugenzi we w'amerika muri iyo nama naho atagihugu na kimwe kiragira icyo gitangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'uwo mubonano Lavrov yatangaje ko ikiganiro umunyamukuru kizoba gihuje abategetsi ari kijyanye no kugarukana imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byabo hamwe no gutora umuti w'amatati ari mu gihugu cya Siriya tukiri hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida donald trump azo kwitaba ibirori byo guhimbaza umunsi witiriwe basti muri ipari ku mugwa mukuru w'ubufaransa ku itariki ya cumi na zine z'ukwezi kw'indwi ivyo vyatangajwe n'ibiro vyiwe hano i washington dc perezida trump yemeye ubutumire bwa mugenzi we w'ubufaransa emmanuel macron kuri uyu wa gatatu amenyesha ko arindiranye igishika ku bijanye no gusubira kwiyemeza kwa amerika ku migenderanire ikomeye ya kivandimwe mu bufaransa n'ubufaransa nako abo bategetsi babiri bavuganye ku itelefone ku munsi wa kabiri igihe perezida macron yatumira mugenzi we wa amerika ibiro by'umukuru w'igihugu cya amerika byatangaje ko abo bategetsi babiri baganire kandi ku bijyanye n'ibibazo bizokwihwezwa mu nama y'ibihugu biri mu mugwi g20 yimirije kubera mu gihugu cy'ubudagi tubibutse ko abategetsi babiri baheruka kubonana mu kwezi kwa gatanu bahuriye mu nama y'ishyirahamwe otan i buruseli ku mugwa mukuru w'ububirigi leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko igiye gukomeza umutekano ku mashyirahamwe yose y'indege akorera mu mahanga aza ku butaka bwayo yamara ko muri uno mwanya hatanzitizi ziriho ku bijyanye n'amamashini ngendanwa ya ordinateri ivyo vyatangajwe na john kelly umushikiranganji w'umutekano wo mu gihugu hagati mu gihugu kuri uyu wa gatatu ahavuga ko muri kino gihe abansi bakora ubudahumeka kugira batore uburyo bushasha bwo gukora ibisasu biturika kwinjiza abarwanyi bashasha no gushira imitego mu ndege ni mu gihe hari itegeko ryari ryasohotse mu kwezi kwa gatatu ribuza indege zituruka ku bibuga by'indege bishika kuri ku munani bya afurika no mu bihugu by'abarabu kwinjira muri amerika zifise imashini za ordinateur ingingo nshasha zijanye n'umutekano zikazofata ibibuga by'indege bishika ku majana abiri na mirongo umunani biri mu bihugu ijana na bitanu amashyirahamwe y'izo ndege asabwa ko mu kiringo cy'iminsi ijana na mirongo ibiri azoba yashizeho uburyo bwo gupima imashini ngendanwa zikoresha umuyaga nkuba mu gihe amerika yatekanya kwagura iyo ngingo no ku mashyirahamwe y'indege za buraya amwe muri ayo mashyirahamwe yarahakanye gushyira mu ngiro iyo ngingo abategetsi b'igihugu cy'ubutaliyano batangaje ko leta yabo yashikirije umugwi w'ibihugu bya buraya i buruseli mu bubirigi ko itekanya guhagarika urujya n'uruza mu mazi ku bwato butwara abimukira butaba bwanditswe mu gihugu cy'ubutaliyano buca mu ibahari mediterane buvuye mu gihugu cya libiya ibyo bibaye nyuma y'aho hinjiriye abimukira bashika ku bihumbi cumi na kimwe baturutse ku mugabane wa afurika binjiye mu kiringo cy'iminsi ine bahunze intambara mu iketi ubuserukira ubutaliyano mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya yashikirije uwo mugwi maurizio masari amenyesha ko ibintu bidashobora kubandanya uko byifashe paolo gentiloni umushikiranganji wa mbere w'ubutaliyano yagirije ibindi bihugu vya buraya ko vyirengagiza ikibazo c'abimukira kandi ko ataco bikora kugira bifashe igihugu ciwe
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na rosine munezero amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho umukecuru w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri yishwe ku mutumba butazi muri komine ndava y'intara ya mwaro uwo mukecuru yishwe n'umuhungu we ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana ukorera mu burundi ntimirangeza mariya umutamakazi w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri niwe yaraye yishwe akubiswa agafuni n'umuhungu wiwe ndimugwanko gerevazi w'imyaka mirongo ine n'umwe nzoyikunda meritusi umusore w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yabana na nyina akaba n'umuvukanyi wa ndimugwanko gerevazi nawe yarakomerekejwe gushika aho bibaza ko yapfuye ivyo vyabaye ku muhingamo wejo ku mutumba wa butazi agacimbira inkingu komine ya ndava intara ya mwaro nimubona gerard umukuru w'agacimbiri ka nkingu aratubwira uko vyagenze rero ejo hari igihe c'isa kumi n'imwe n'iminota nka mirongo n'itanu niho twahita tubona umukazana we yari yapfuye acaraza tubarira yuko adusanga iyo turi kwibarabara hariya yuko yoba uwo gerevasi ariwe muhungu wiwe yoba akoze iryo bara akica nyina wiwe akongera akica n'uwo bivukana mutoyi w'umuhungu yitwa meritusi hama rero bigeze ngaho niho rero tubanga tubuza turadusanga koko uwo mariya ntimirangiza yamaze guhwera niho rero uwo muhungu amaze gukora iryo bara yaciye abandanya ngo yigera ku gipolisi arisikana hariho niho rero ashyize ku gipolisi rero baca baramufata baramushyirako minote ni telefone y'uwo muhungu nyene yarabutse yarabutse uno munsi yarabutse hari mu masaha cyenda y'ijoro tumva arakoroye twe twarayeho ubu rero uwo muhungu twibaza ko yapfuye mutoyi yamdusha kwa muganga bamujyanye mu kibimba ku bijyanye n'umubano wahora uranga gerevazi ndimugwanko n'umuhisi nyina wiwe ntibihurizwa ko n'ababanyi babo melania gakobwa ni umwe mu babanyi b'umuhisi n'imirangeza mariya ngo yaramupfakaje ngo umuhungu wiwe ngo nyina we yaramupfakaje ngo ngo afise ngo uburotsi kandi jewe twari twabanye kuva imyaka urabona n'ubu narimbayeho nta burozi yari afise rwari urwango rwari urwango ni ukuri icyo nicyo bapfa kandi akavuga ngo yamuhaye hato urumva data wanje yagomba ahantu nawe ntiyari kumwihebera abandi ntibari bwasohoke nta nabi imbere yabo muvyeyi yari afise twari tubanye neza no kuri jewe twari tubanye neza n'ukuri kandi yambabaje hasi irabara umwete uwundi mubanyi nawe ati babana nabi rwose abo bantu nta mubano mwiza bari bafise iminsi yose aho bahuye iminsi yose bama ari ugukekezanya iminsi yose jerife nawe ati jewe umunsi umwe jenzo mwica ndamukureho kuko jewe nta mubano mwiza jewe mbona afise ejo rero twari tuvuye ku- kuraba iyo mirima ngaho oya asanga ngo ariko aramutuka ariko amutuka amubwira ngo jewe jerube ngo umunsi umwe jewe ngo ngo- ngo uheruka gupfungwa ngo umunsi nafashe izina ryiwawe ngo jewe nzorizimanganya asanga ariko avuga iryo nyene aca aramutsinda hajya mu gitoke yakoresheje agasuka awe i- aho mu gi- mu ntuze mu- mu- mw'ivoka munsi y'inzu hajya niho amutsinze agaramye araba ino hano hepfo niho amutsinze muga nta mubana mwiza verema bari bafise kuko n'igihe umugore we yapfa yavuga ngo ariko harama kandi yapfuye nta mubana mwiza n'ukuri bari bafise ngo ariko harama havazana umwana kandi bagiye kumuhamba sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya mwaro yavuye isasa mu ntara y'ikibiriraho ica urubanza rwa ndimugwanko gerevazi umushikirizamanza yagirije ndimugwanko gerevazi icaha co kwica yabiteguye nyina wiwe ntimirangeza mariya n'icaha uwagirizwa yemeye adashidikanya avuga ko yishe nyina wiwe kuko yamwiciye umugore akoresheje uburozi akagira ko aguma amubwira imvugo y'agacecemeto amukindaga ku muvyimba umushikirizamanza yasabiye uwo yashenge igihano co gufunga uwo guherayo sentare ica mu mwiherero wamaze umwanya muto sentare ivuye mu mwiherero yashimye ko uwagirizwa atayigoye mu kwemanga icaha imuhanisha igifungo c'imyaka mirongo ibiri n'itanu igihinga mu ntara ya mwaro fide d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika tukiri mu burundi umukuru w'igihugu pierre nkurunziza arasaba ibihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba gushyigikira igihugu cye kwakira inama nyinshi z'uwo muryango yabivugiye mu birori byo gutangiza icyumweru cyahariwe kwizihiza imyaka icumi uburundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge willy kaneza
indwi yahariwe imyaka cumi uburundi bumaze bwinjiye mu muryango wa afurika y'ubuseruko yase yuguruwe na perezida nkunziza ubwiwe aherekejwe n'ivyegera vyiwe bibiri umukuru w'igihugu yabwiye abatumire bari bahari ko kuva kera imbere y'umuzo w'intwaro z'igikoroni abarundi bari batahuye umugambi wo kuja hamwe n'abavukagihugu b'ibindi bihugu vyo mu karere yatanze uturorero tw'abarundi baja mu bihugu vya tanzania kugura umunyu abandi mu rwanda kenya n'ubuganda bagiye guca ingero gushikaho abatari bake bagumyeyo bagahabwa kabira k'ivyo bihugu yahamagariye abantu bose begwa n'ibibazo vy'injira ry'uburundi muri ease gukora batiziganya kugira ngo igihugu ciwe ntikibere intambamyi ibindi mwishirwa mu ngiro ry'imigambi umuryango wiyemeje perezida nkunziza yerekanye kandi ibitegerezwa kwihutirwa muri iyo ntumbero rero dutegerezwa guteza imbere bidatevye isoko ry'imitaha gusanisha amategeko agenga ibijanye n'amakori hamwe n'amatagisi tutibagiye n'ivyo bijanye byose byerekeye ikoreshwa neza ry'amahera ya leta kugira tuzoshobore gushika ku rugero rumwe mu bijanye n'ubutunzi hagati y'ibihugu dusangiye akarere niyo nzira ni yonyine izotuma tumenya ibyo tugira akamaro n'ingoga gusumba ibindi ibibazo bihari uno munsi birashoboka guhinduka inyishu zizana akarusho ejo aho kera umuti w'ibyo byose ni uko tuguma dufatanye mu nda tugakomeza kandi tukanarushirizaho gukunda ibikorwa iruhande y'ivyo asaba batwara umukuru w'igihugu c'u Burundi anafise ico yiteze ku bindi bihugu vyo mu karere twisunze ubushobozi bw'uburundi bushingiye ku ndimi ubwiza bw'imisozi inzuzi ibiyaga n'amashamba ntidukekeranya ko iciyumviro cyo gutunganiriza amanama menshi mu burundi cyoshigikirwa n'abo dusangiye umuryango wa afurika y'ubuseruko turasabye rero gukora ibishoboka byose kugira burundi bwakire amanama menshi abaje mu burundi bariyumvira n'amatwi yabo bakibonera n'amaso yabo buryo bakamenya ukuri ku bikorwa mu burundi n'ibivugwa ku burundi bakaronka inkuru z'imvaho aho kuja ku mohe isaku canke ibihuha bikwiragizwa n'abatifuriza ineza uburundi raporo za EAC zerekana ko mu myaka cumi Burundi bumaze muri EAC buri mu banyeshure beza mu vyerekeye kugurura imipaka mwihanahana ry'ibidandazwa hagati y'ibihugu vy'uwo muryango ariko rero nico gihugu gifise amadeni menshi kurusha ibindi vyose ideni Burundi bufise rigera ku miliyoni indwi z'amadolari y'abanyamerika intumbero y'indwi yo kwibuka imyaka cumi iheze Burundi bwinjiye muri EAC ni ukuraba inyungu igihugu cakuye mu kwinjira muri uwo muryango ivyakigoye hamwe n'imigambi ya kazoza amasezerano ashinga EAC yateweko umukono ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kw'icumi na rimwe igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda ku wa ndwi ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri naho niho ibihugu bitatu vyatanguranye n'uwo muryango arivyo kenya ubuganda na tanzaniya vyashira mu ngira ayo masezerano ubu ibihugu bigize uwo muryango ni bitandatu nivyo bitatu vya mbere gushirako u rwanda uburundi na sudani y'epfo sudani y'epfo niyo yinjiyemwo vuba hari mu kwezi kwa kane umwaka uheze ease yazubutse inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu yasambutse kuko umugambi wa mbere w'ubwiyunge wari wabaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi uwo muryango usambuka imyaka cumi inyuma yaho eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika tugume mu burundi imyaka ibiri irashize nta mazi aboneka mu bitaro bito by'inyarucamo ryo muri komine bukeye y'intara ya muramvya abahagirira ibibazo cyane ni ababyeyi bahibarukira ubuyobozi ku rwego rw'intara buvuga ko bukomeje kugerageza gukemura icyo kibazo gisanzwe kigaragara cyane muri rusange mu makomine nka yose y'iyo ntara ya muramvya ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika diane donse ukorera mu burundi abanyagihugu baba mu micungararo y'ivuriro ritoyi ry'inyarucamo muri komine bukeye baridoga ko bataronka amazi bakoresha igihe bagiye kuyivuririzako ivyo bibasaba gukoresha ayo barinze kuja kuvoma mu mabomba bababazwa n'ingene ico gikorwa kibasonga mu kubacumukuza abavyeyi bahibarukira bavuga ko bataronka amazi boga abagwarije mu bitaro nabo bakavuga ko bataronka uwo basigarana umugwayi aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika hari aho urwaje urembye bidakunda ko byisigarana urumva izo ngwara z'amazi turazifise urumva sinzi baguherekeza umubyeyi kwa muganga nama nabaherekeje umubyeyi yibarutse muganga agacamo birya bintu nyene bitegeje ko nyene umubyeyi abigira neza ca ndabijana ahantu mu coko nta mazi ari nta bombo rihari dukoresha iyo ngwane turabona yuko menga kuryo vuriro byari bikwiye yuko menga umubyeyi yonka dushe acaje ashobora kwambariramo akaronka dushe akagenda yigetse neza muri iki gihe amazi yabuze ni ukuri izo ngorane barazigira kubera amazi acaba make ubu bukene bw'amazi butera ingorane cyane abavyeyi bahibarukira cyo kimwe n'ababa babaherekeje abakenyezi bakuze baherekeza abakiri bato kwibaruka bababazwa n'ingene bataronka aho bamesurira impuzu zifise umucafu w'uhejeje kwibaruka aha ni mu gihe bibasaba kuja mu ruzi kabereza bita mucogo ruri mu mwonga uri nko ku kilometero y'ivuriro rya nyarucamo adrienne kenese umwe muri abo bakenyezi atubwira uko amaramazwa no guhurira n'abana batatahura ibanga ryo kwibaruka ku ruzi kabereza none urumva tumaze kuja mu ruzi hari igihe ugenda nko mu gahora nk'urugwaruka rw'abana nk'irya micafu nk'iyiki urumva birateye isoni byiza mu turonderera ibombo nyene tukaronka amazi y'ivyo bikorwa vy'abavyeyi ko ari ibintu nyene bitoroshe arivyo kushira ahiherereye abanyagihugu bo mu karere uru ruzi kabereza rucamwo bafise amakenga ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubabangamira na cane cane abana jeme senga ariko uri hariya epfo hariya ku isengero ntamenya jewe ivyo ndiko ndagira ashobora no kuyanwa n'umwana ashobora kuyanwa yanyotewe urumva raba ariko aranwa ingwara aba ariko aranwa ingwara kandi n'aboga baca boga amazi mabi amakuru dukura mu bakozi bo ku ivuriro ritoyi ry'inyarucamo ni uko ubu bukene bw'amazi buhamaze imyaka ibiri bwavuye ku muringoti wayahashikana waciwe n'abanyagihugu uko kumena kwavuye ku gashavu bari bafise kuko amazi abarengana nabo bayakenye ku mitumba babamwo umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muramvya ajejwe ibibazo by'ubutunzi mbaze umutima laurent avuga ko bariko baragerageza gukemura ico kibazo aha mbere agahamagarira abanyagihugu kubaha inyubakwa rusangi turafise ibibazo bimwe bimwe vy'amazi mugabo gerageje kuraba urugero amazi dufise mu masoko yego amabomba ntitwavuga ko arakwira hose mugabo ubu turikora kuri za rusengo mu bukeye yego kubera hari imitumba ihanamye yegereye ikibira kw'iryo vuriro amazi ahashika bigoye mugabo twibaza yuko mu minsi iri imbere amakomine ariko aragerageza mu migambi bashyira mu mapcdc barabiteguye gusa baracarondera uburyo bwo kubikora twama twateye akamo abanyagihugu ko boza barakingira inyubakwa rusange n'amazi arimwo nubwo intara ya muramvya muri rusangi ikenya amazi amakomine nka bukeye na mbuye hamwe no mu gisagara cyo ku mugwa mukuru w'intara niho habangamiwe n'ubwo bukene bw'amazi insiguro ni uko utwo duce turi mu mitumba ihanamye aho amazi asaba uburyo bwinshi kugira ngo ahashike ariko kandi ibintu biri uko mu gihe intara ya muramvya isanzwe yegereye ikibira ca teza imurambya mu ntara yo hagati mu gihugu diane ndonse ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda urukiko rukuru rwasubukuye urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana emmanuel mbarushimana ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu byakoze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mbarushimana yarangije kunenga ibikorwa ubushinjacyaha bwamuregesheje ku byaha byose yavuze ko bumurega nta bimenyetso bifatika bugaragaza ahubwo bugahitamo gutubura ibyaha bamurega ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ukorera mu rwanda nk'uko yakunze kubigarukaho mu myanzuro ye ya nyuma y'urubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bwana emmanuel mbarushimana yongeye kubwira urukiko ko ubushinjacyaha bwavugishije abatangabuhamya bamushinja ibyo batavuze kandi nta bimenyetso bifatika bufite uyu mugabo wiriranwe ijambo mu rukiko yikomye ubushinjacyaha ko bwatubuye ibyaha bumurega yavuze ko ibikorwa bimwe ubushinjacyaha bubikoresha mu kumuregesha ibyaha byinshi anenga ibimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bwana mbarushimana yabwiye umucamanza ko ibikorwa bigize iki cyaha aribyo bigaruka ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside no ku cyaha cya jenoside ibyo bikorwa birimo iby'inama ashinjwa ko yitabiriye zigamije gucura umugambi wa jenoside gusa bwana mbarushimana we akavuga ko ubushinjacyaha butagaragaza inama bumurega igihe zabereye aho zabereye nabo bari kumwe bacura uwo mugambi bumurega mu kirego cy'ubushinjacyaha burigamba mbarushimana ko yateguye jenoside ku bufatanye na guverinoma yariho mbarushimana yatsembeye urukiko ko muri guverinoma nta mutegetsi n'umwe ndetse n'abasirikare bakomeye bahamijwe ibyaha bya jenoside wigeze yiregura agaragaza ko bafatanije mu gukora ibyaha burana yisunze zimwe mu manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri tanzania ictr zirimo urwa bwana ferdinand nahimana n'urwa koroneli teoneste bagosoro yavuze ko ntaho urukiko rwagaragaje ko habayeho umugambi wa jenoside bityo ko nawe iki cyaha atagombye kuba gikurikiranwaho umucamanza bwana antoine muhimu ukuriye inteko iburanisha ariko yibukije uregwa ko hari izindi manza zagiye zigaragaza ko habayeho uwo mugambi ko atagomba gukomeza kuvuga ibintu mu buryo bwa rusange kuri iki cyaha cyo gucura umugambi wa jenoside mbarushimana yavuze ko bamwe mu batangabuhamya ubushinjacyaha bwasabye kumushinja buvuga ko bazi ibyo bamushinja babwiye urukiko ko ibyo aregwa batabihagazeho batanabyiyumviye ahubwo babibwiwe uregwa agasanga bibumbatiye ukuvuguruzanya ku bushinjacyaha n'abatangabuhamya babwo kuri iyi ngingo metre christophe twagirayezu uhagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa mbarushimana akavuga ko amategeko agenga ibimenyetso n'uko bitangwa mu nkiko umutangabuhamya yagombye kuvuga ibyo yahagazeho yabonye cyangwa yiyumviye yasabye umucamanza ko abagaragara muri uwo murongo bazafatwa nk'abatangamakuru kuruta kuba abatangabuhamya uruhande mbarushimana yahagazeho yisobanura ku byaha bya jenoside ni narwo yahagazeho ku byaha byibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha bumukekaho ko yabikoze mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane aha naho aravuga ko ubushinjacyaha bumuregesha ko yashyize hanayobora amabariyeri yicirwagaho abatutsi mu cyahoze ari komine muganza agaragara mu bitero byahitanye abatutsi n'ibindi mbarushimana aravuga ko byagombye kuba icyaha kimwe cyibasiye inyoko muntu muri iki cyiciro araregwa icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu n'icyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu urukiko rwamubwiye ko hari uburyo amategeko abiteganya ahuza ibikorwa n'ibyaha burenze uko abyitekerereza ubwe bwana mbarushimana yabwiye urukiko ko hari imanza zaburanishijwe na ictr yarusha kuri ibi byaha byombi byibasiye inyoko muntu urukiko rubibumbira mu cyaha kimwe nko mu rubanza rwa bwana andre ntagerura uwiregura yakomeje kwikoma ubushinjacyaha ko buvuga ibintu mu buryo yise ko buri mu kirere bidafite ibimenyetso bibishyigikira yavuze ko bamwe mu batangabuhamya bahakaniye urukiko ko ibitera ubushinjacyaha bumurega ntaho yigeze ahurira nabyo yabushinje kugoreka imvugo z'abatangabuhamya babwo bugamije kumuzirikaho ibyaha avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha giteguye mu buryo yita bubi buteza urujijo ni ingingo umucamanza yamwibukije ko yazayisuzuma ukwayo bidakuyeho ko mbarushimana yiregura ku byaha ubushinjacyaha bumurega kuko hari n'abandi batangabuhamya bavuze ko bamubonye yica abatutsi mu iburanisha ritaha mbarushimana azatangira kunenga afatiye ku byo buri mutangabuhamya yagiye avuga gusa atsimbaraye kuruta ku batangiye ubuhamya mu nkiko za denimaki kuko yemeza ko bamushinjuye mu gihe bari bitezweho kumushinja bwana emmanuel mbarushimana w'imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko ubushinjacyaha bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu n'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine muganza hari muri perefegitura ya butare mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubu ni mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhamya ibyaha byose maze rukazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu uru ni urubanza rugana ku musozo n'ubwo ataragera ahagira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ibyaha byose mbarushimana arabihakana urubanza rumaze imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi mbarushimana yageze mu rwanda avuye mu gihugu cya denmark mu bihumbi bibiri na cumi na kane iburanisha ritahari riri ku itariki eshanu z'ukwezi kwa karindwi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yateye igikumu ku itegeko ritegekanya gushasha imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na cuba mu gutanga akarorero k'ikandamizwa ribandanya ku banyagihugu muri cuba rigirwa na leta y'icyo gihugu perezida trump yafashe ingingo nshasha yo kuziririza abanyamerika kuja muri cuba no kugiranira imigenderanire y'ubudandaji n'ico gihugu ivyo vyakuyeho ibitari bike vyari mu itegeko rya leta ya perezida obama vyari bigenewe korosha imigenderanire hagati ya amerika na cuba mu ijambo yashikirije ari mu gisagara ca miami muri leta ya florida perezida trump yatangaje ko ingingo yari yafashwe na leta y'imbere yaho yo korohereza abantu bashaka kuja gutembera no kugiranira imigenderanire mu vyerekeye ubudandaji na cuba bidafasha abanyagihugu bo muri cuba yatangaje ko bifasha gusa abategetsi b'ico gihugu perezida trump yavuze ko inyungu zose zivuye mu mitahe n'ivyerekeye ingenzi zitahira mu minwe y'igisirikare ca cuba yatangaje ko leta ya cuba ifata ayo mafaranga ikayakoresha uko yishakiye ku nyungu zayo bwite gusa perezida trump avuga ko ingingo yafashwe na leta y'imbere yaho yatuma ugukandamiza abanyagihugu muri cuba hamwe no kunumya abaharanira demokarasi n'amahoro bibandanya kurushiriza imigambi mishasha ya leta zunze ubumwe za amerika ikura ubwo bubasha mu vyerekeye ubutunzi mu minwe y'igisirikare ca Cuba mu gihe irekurira abanyamerika ku giti cabo n'abaserukira amashirahamwe agira ubudandaji muri Amerika kugiranira imigenderanire mu vyerekeye ubudandaji n'abikorera ku giti cabo muri Cuba perezida trump avuga ko bigaragara ko intambamye ya mbere ku iterambere ry'abanyacuba ari uburyo leta yashizeho bwo kugenzura ubutunzi bwose bw'igihugu imigambi mishasha ya amerika igenewe kuziririza ingenzi zivuye muri amerika kuja muri cuba vyongeye itegeko rishasha rya perezida trump risubira kwerekana ukwiyemeza kwa amerika ku vyerekeye kubandanya ibihano amerika yafatiye cuba perezida trump yatangaje ko amerika itazokuraho ibihano yafatiye cuba gushika abapfunga ibi vya politike bose barekuwe uburenganzira bwo kugira amakoraniro no gushikiza ivyiyumviro vyubahirijwe imigambwe yose ya politike ikarekurigwa gukora amatora arangwa n'ubwigenge ahagarikiwe n'amakungu agategekanyo perezida trump yatangaje ko ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika izoguma yuguruye muri cuba mu mwizero ko amerika na cuba bizoshobora kuganira uburyo bushobora kugirira akamaro kurushiriza impande zose perezida trump yavuze ko yubahiriza ubwigenge bwa cuba yamara ko amerika itazokwigera iha umugongo abanyacuba ngo ivyo ntibizokwigera biba
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ntaho kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni fatuma arimasi karara amakuru mwayagejweho na rosine munezero naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.